ili la jion hizwi ya makeup ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo vyo mu kirundi mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese mu buryo muteze amatwi uyu munsi ni kuwa kane tariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije ejo ku munsi wa kabiri perezidansi y'amerika yaratangaje ko ingingo zishira uburundi mu bihe bidasanzwe zibandanya ingingo twayakinye neza cyane kuko ivuga ingorane ziri mu burundi muri iki gihe cyane cyane mu byerekeye umutekano gutoteza agateka kazira muntu kurwanya cyangwa kubangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhari uno munsi bujumbura uyu ni filemo dushimire umukuru w'ishyirahamwe rihurikiyemo abarundi baba muri leta z'ubumwe za amerika muri leta ya mena avuga kuri izo ngingo inkuru cyo kimwe n'inkuru y'abanyekongo baba mu buseruko bw'igihugu ca kongo babandanya guhungira mu gihugu ca uganda inkuru yerekeye imiryango yo ku rusizi mu rwanda itabaza abapolisi mu twego two kumenya aho ababo baherereye hamwe n'inkuru yerekeye itohozwa ku birego vyagizwe perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump turabigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana muramutse neza aloyiza umwanya wawe urakoze frederic mu makungutu yahere muri ayo yavugwa muri leta zimwe za amerika aho ku munsi w'ejo wa gatatu wabaye umunsi uhambaye kuba demokrate mu matoza ariko arakorwa kuri perezida donald trump ambasaderi wa Amerika muryango umwe bwa buraya Gordon Sondland yashikirije ko habaye icitwa mpandaguhe hagati ya perezida Donald Trump n'igihugu ca Ukraine. Trump yamye hakana ko yahagaritse miliyoni zishika amajana ane z'amadolari agenewe gufasha Ukraine mu vya gisirikare kiretse Ukraine yemeye gutohoza kuri Joe Biden bashobora kuzohiganwa mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri. Sondland yavuze ko Rudy Giuliani umushingamanza wa Trump yabwiye abategetsi ba Ukraine ko perezida Trump yarakeneye ko perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine atangaza ku mugaragaro ko agiye gutanguza amatohoza ku wahoze ari vice perezida wa Amerika Joe Biden no ku muhungu wiwe Hunter Biden Trump yahavuye arekura izo miliyoni z'ababa amajana ane z'amadolari zo gufasha Ukraine ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icenda Zelensky adatanguje itohoza kuri Biden ari kumuvugizi mu biro vya perezida White House Stephanie Grish, Grisham yavuze ko ibyashikirijwe na Sondland vyerekanye ko mu kiganiro perezida Trump yagiranye kuri telefone na na perezida wa Ukraine atana kimwe vya yasavye Ukraine Trump ashobora kwegekwa ko ivyaha n'inama nshingamateka yiganjemwo abademokrate mu ndwi ziri imbere mu nyuma urubanza ruzoca rwimukira muri sena ya Amerika yiganjemwo abademokrate abo nabo bagashobora kumweza kuri uyu wa kane witwa Fiona Hill yahoze ari umuyobozi mu kanama k'igihugu kajeje umutekano gakurikirana ibibazo by'uburayi n'uburusiya hamwe na David Holmes umuhanuzi mu bya politike muri ambasade ya Amerika i Kiev muri Ukraine niho batekanijwe kugira ico bashikirije kuri uyu munsi wa kane mu matohoza yo muri iyi ndwi Abasivile bashika cumi barishwe mu bitero byakozwe n'umuhari w'abitwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo mu karere abasirikare ba leta ya Kongo biyemeje kurandurana n'imizi imihari yitwaje ibirwanisho ibyo bitero byo ku munsi wa kabiri byagirizwa abarwanyi b'umuhari Force Democratique Alliée ADF mu funyafunyo umuhari wamuka muri Uganda abantu bashika kuri cumi baranyurujwe nk'uko amakuru ava mu mashirahamwe yo muri ako karere bivuga abantu bashika mirongo itandatu nibo bamaze kwicwa n'abo bagwanyi ba ADF kuva uwo muhari utanguye guhirwa ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi
Washington ijwi ry'Amerika abategetsi muri Burkina Faso bashikirije ko abakora iterabwoba cumi n'umunani bishwe ejo kuwa gatatu bariko baragerageza gutera ikirindiro c'abapolisi mu buraruko bw'igihugu nk'uko igipolisi cabishikirije igipolisi kivuga ko cyatakaje umwe abandi ndwi barakomereka kandi ko ibikoresho bya gisirikare by'abo bakora iterabwoba byafashwe bibaye nyuma y'aho igisirikare cya Burkina Faso gitangarije ko cice abakora iterabwoba mirongo itatu na babiri mu ndwi iheze mu buraruko bw'ico gihugu co mu karere ka Sahel nawe wahoze ari umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare muri Israeli Benny Gantz yabwiye perezida wa Israeli Ruven Rivlin ejo kuwa gatatu ko yananiwe gushinga leta y'ubumwe nicerekana ko Israeli igiye kuzosubira mu matora ku nshuro igira gatatu bubaye bwa mbere muri kahise ka Israeli abakandida batowe na perezida bananirwa gushinga leta ico cuka ca politike cyatanguwe inyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa kane n'icenda umushiranganji wa mbere wo mu mugambwe Likudi Benjamin Netanyahu hamwe na Gantz wo mu mugambwe Blue and White bose basa nuko banganije intebe mu nama nshingamateka muri ayo matora ahitiye ntawashoboye gutsinda uwundi
Washington ijwi rya Amerika naho igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika cyavuze ejo kuwa gatatu ko abasirikare babiri babo bapfiriye mu isanganya rya kajugujugu muri afghanistan icyateye iryo sanganya kiracatohozwa ariko raporo za mbere zerekana ko atacyerekana ko iyo kajugujugu yakorotse irashwe nk'uko igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyabishikirije ibiharuro bya nyuma kugeza ubu byerekana ko abasirikare ba Amerika bamaze gupfira muri Afghanistan muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bashika kuri cumi n'umunani
urakoze halo yize ku makuru uhejeje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini bya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kabiri byaratangaje ko ingingo ishyira uburundi mu bihe bidasanzwe ibandanya mu ikete ryarungikiwe inama nshingamateka perezidansi ya amerika yasiguye ko ibihano amerika yafatiye uburundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bibandanya bivuye ku bwicanyi n'ayandi mabi akorerwa abanyagihugu uguta mu mvuto bamwe n'abandi amajambo abiba urwanko gucanamwo no kutihanganiranira mu bya politike amerika yemeza ko bikivugwa mu burundi mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nazwi yagiranye na Filemon Dushimire umukuru w'ishyirahamwe rihurikiyemo abarundi baba muri leta ya Maine Burundi Community Association of Maine yamubwiye uko abarundi baba muri Maine bakiriye iyo ngingo ingingo twayakiriye neza cyane kuko ivuga ingorane ziri mu Burundi muri iki gihe cyane cyane mu byerekeye umutekano ikanavuga no ku byerekeye guhungabanya cyangwa gutoteza agateka kazira muntu kurwanya cyangwa kubangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buhari uno munsi i Bujumbura nubwo leta y'uburundi ataciravuga kuri iyo ngingo ingingo nk'izo ikunze kuvuga yuko zifatwa n'abantu baba bafise inyungu zabo zitandukanye ibyo byo byo murabivuga ku iki leta y'uburundi turamaze kubona kenshi itemera ivyegeranyo bitandukanye bigirwa canke biba bivuga ku biba mu burundi wanashaka n'ingingo ibandanya iyindi ngingo yari yafashwe n'umuperezida yari ahari imbere yiwe perezida barack obama ivuga yuko mu burundi ibyo bikorera mu burundi ari ibintu biteye ubwoba kandi ari ibintu bituma umutekano w'uburundi uhungabana umutekano w'akarere uhungabana mbere akanashirako yuko na politike y'imigenderanire cyangwa ibyo bita foreign policy mu congereza vya amerika navyo bishikahana bigahungabana kuko usanga iyo atamutekano uri muri ico gihugu na amerika ubwayo imigambi yayo yari ifise yakora mu burundi idaheza ngo uyikore neza nico gituma rero bavuga bati ni nko kukebura ni nko gukebura ku by'ukuri leta y'u Burundi bavuga bati murakwiye kwikubita agashi murakwiye gusasagaza amahoro murakwiye guhagarika guhungabanya atangira muntu murakwiye guhagarika guhungabanya demokarasi muri rusange hanyuma ikindi naco gikunze kumvikana mu mvugo zitandukanye za leta y'u Burundi yo hasotse ivyegeranyo nk'ivyo nuko bavuga yuko bikorwa n'abantu batari ku rubuga ngo babone uko vyifashe ntawo hava yibaza ati mwebwe abarundi muri ngaho muri Maine muvuga ko muhimbariwe iyo ngingo ngingo mu gihe mutari mu gihugu ngo murabe uko byifashe murabe uko bimeze nona ko turagatoya wanashaka ntiduhimbarwa ku by'ukuri kubera iyo ngingo kuko nibyo uno munsi tuba hano muri Maine muri amerika ariko uburundi n'igihugu cyacu uburundi turabusangiye twese uko uburundi bukeneye petero nkuru nziza n'abamufasha gutwara igihugu niko na twebwe abarundi bari hano muri Maine budukeneye nta murundi aruta uwundi nta nyagupfa nta nyagukira muri make numvuga nti ku by'ukuri ibyo biba byitwazwa ariko uburundi ni igihugu cyacu twese kandi tu- aho dushika aho- aho dushobora gu- icyo dushobora gukora niko tuzobikora muri iyo ntumbero ni ingingo isohotse mu gihe hasigaye ah, ikiringo kiri hafi y'amezi atandatu kugira ngo uburundi bwinjire mu matora abarundi baba ngaho muri Maine bakomeje kumvikana katari gake eh, mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'inyuma yaho mukora imyiyerekano itandukanye ah, yajikurikira u- kindi kiringo cha perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza ayo matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mwebwe nk'abarundi bari ngaho muri Maine murayiteze ko iki twebwe naho turi kure y'uburundi ku by'ukuri ibiri mu burundi turabikurikirana Eh, ariko kandi amatora ariko arateguwe nyine mu burundi Eh, je novuga yuko arimwo igipfungu kininiya kuko nko mubivuze hasigaye umwanya utari muniniya cyane ariko ntituranamenya barundi ntibarana- ntibaranamenya abitoza baribo mbwa gikomeye ikaba wanashaka cyane cyane ku magambo uri ku butegetsi kuko umukuru w'igihugu petero nkuru nziza aramaze kubivuga kenshi eh, asubiramo yuko atazokwitoza ariko biragoye ku by'ukuri eh, kubyizera cyangwa kubyemera mu gihe kahise ka hafi katwereka u- ibidasa neza yuko aravuga muri rusange navuga nti amatora ni meza ariko igikomeye ku by'ukuri si amatora gusa amatora ni kimwe ariko uko ategurwa amategeko ayagenga umuco uyajamwo kuvuga yuko ku by'ukuri byabaye mu matora ari byo biheza bigashikirizwa naco n'ikindi ibyo byose rero biva ku kugene igihugu gitunganijwe ki- biva ku kugene abatwara ico gihugu ku by'ukuri bakorera mu kuri batari hari kugira- gusa kugira ngo bame eh, igihe cose bahungwanya amatora kugira ngo bigumizeho amatora ku by'ukuri ni meza ariko iyo ajanye n'ivyo bintu vyose nadondaguye Filemon Dushimire mutwara ishirahamwe BCAM rihurikiyemwo abarundi baba muri leta ya Maine iri muri leta zibarizwamwo abarundi batari bake turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika Oh, Diane turabashimiye natwe ku by'ukuri namwe muri munsi mwiza dukubitire mu rwanda naho aho i kigali havugwa abasore batatu bo mu karere ka rusizi bavukana bagiye kumara indwi zine bitazwi aho baherereye ababibonye bemeza ko inzego z'umutekano arizo zabatwaye mu mpera z'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka inshuti n'abavandimwe babo basaba abashinzwe umutekano mu gihugu kubafasha kumenya irengero ryabo ni inkuru ya eric bagira ubusa umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda nagiyeyo barambwira ngo ntawe uhari njya kimirongo ntabahari njya kwa kabuga ntabahari njya i remera madame jeanne murekatete utuye mu murenge wa kinyinya mu kagari ka kagugu mu mujyi wa kigali niwe wari ucumbikiye abavandimwe batatu bakodeshaga inzu ye kugeza ubu we n'abavandimwe b'aba basore ntibazi aho baherereye ababuze ni bwana vedaste bene gusenga w'imyaka makumyabiri n'icyenda y'amavuko bwana aniseti maniraruta w'imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko na bwana ernest niyonzima w'imyaka makumyabiri n'ibiri y'amavuko madame murekatete avuga ko aba batwawe n'inzego z'umutekano ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka ahagana saa moya za mu gitondo zibakuye mu mudugudu wa rukingu bose uko ari batatu ngo bavukana ku babyeyi bombi rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda mbere yo kubatwara ariko murekatete yemeza ko yari acumbikiye babiri gusa bene gusenga vedaste wari umurezi mu burasirazuba na murumuna we imaniraruta aniseti wacuruzaga imyenda mu igorofa shike mu mujyi wa kigali avuga ko ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi murumuna wabo yaje kubasura kandi bamwanduza mu buyobozi bw'ibanze ariko aza gutungurwa no kubona mu gitondo cyakurikiye abashinzwe umutekano bambaye igisivile baza kumutwara bamwita umujura bahita bamwambika amapingu bamutwarana na bakuru be namubajije na mbere kose uko yari asanzwe abanye n'abapangayi bavuga ko bari bamaranye imyaka isaga ibiri mu buzima busanzwe twabanaga neza bagerageje kuba abana bo mu mudugudu dutuyemo baza nk'abasore baza nk'imbaraga z'igihugu imiganda nabonaga bayikora bisanzwe nabonaga ari abana bagerageza gukora madame murekatete avuga ko akimara kubona bamutwaye abantu mu buryo atazi yihutiye gushakisha abavandimwe baba basore babuze mu buryo bugoranye yaje kumenya madame hanusiyata niyo nsenga utuye mu murenge wa mururu akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda madame niyo nsenga ni mushiki w'aba basore batatu ni nawe wahaye ijwi rya amerika amakuru atabariza abasaza be kuri ubu bagiye kumara icyumweru asiragira hirya no hino mu mujyi wa kigali abashakisha agasaba ko inzego zibishinzwe zamwereka abavandimwe be kuko gukomeza kubabura birushaho kumutera impungenge turagira ngo badufashe kubashakisha tumenye aho bari we nabo baduhereze dufite impungenge ko baba badahari kubera ko tutababona kuri sitasiyo za polisi zose twagiye dusura twasabaga rero ngo mudufashe nk'inzego zibishinzwe mudushakishirize murekatete wari ucumbikiye abasore babuze avuga ko mbere yo kubatwara yabigizeho impungenge maze umwe mu bashinzwe umutekano amwereka ibyangombwa ni ibyangombwa akomeje gushidikanyaho kuko atabona abo yari acumbikiye babatwara kubera ko urabona nari nakurikiranye cyane icyo nabonye cyo havuyemo umwe arambwira ati ntabwo turi abicanyi dore ikarita yanjye sinabashije gusomaho izina ahubwo nabonaga ari ikarita isanzwe ya polisi ariko iyo bigeze aho ngaho ndavuga se ko n'ubundi habaho abantu bahimba ibintu by'impapuro umuntu abyemezwe n'iki ko ari abapolisi ko dufite abapolisi wenda b'u rwanda bashinzwe umutekano mu bisanzwe none tukaba tugerageza kugera aho bari tukabura abantu kugeza ubu ngubu mfite impungenge aho ati wenda wasanga ari n'abandi bahimbye amakarita runaka bakaza kwiba abantu murekatete yemeza ko batwaye abapangayi be babashyize mu modoka pikapu izwi nka vigo y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye gusa avuga ko bitamushobokiye guhita abona purake zayo kugeza ubu inzu bakodeshaga ijwi rya amerika yasanze ifunze ba nyir'urugo bavuga ko batwaye abasore batatu banatwaye imfunguzo z'iyo nzu bigakomeza kubahombya kugeza ubu nta kintu na kimwe namenya ngo nzakora iki ese sinzi ngo wenda se n'ufungiye mu nzu hari n'ikindi gihe noneho nigeze kumva ibintu binukira mu nzu ndavuga ati ushobora kuba hari umuntu uri mu nzu upfiriyemo nibwo nahaguruka nawe ati reka nsara n'inzego z'ubuyobozi zize zintabara nicaye ubwo nyine ndindiriye kwenda ubuyobozi bwazagira icyo bumfasha bukaba bwaza iyo nzu igakorerwa iperereza mu ibarujwi rya amerika ifiteho kopi igaragara ko madame niyo nsenga nusiyata ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha riba asaba kumufasha kumenya aho basaza be batatu baherereye mu kiganiro kuri telefone na madame Marie Michel umuhoza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda yemereye ijwi rya Amerika ko ubwo busabe babubonye ubusabe bwabo twarabubonye twabonye tariki umunani z'uku kwezi ikigiye gukurikiraho dosiye yarafunguwe ibikorwa by'iperereza byaratangiye abari babacumbikiye bakavuga ko batwawe n'inzego z'umutekano nta buriya iperereza rigira uko rikorwa amategeko hari ibyo aba yarateganije ukuntu rikorwa ubundi urebye mu ngingo ya mirongo irindwi na gatatu ya cpp procedure penale ivuga ko iperereza rikorwa mu ibanga ayo makuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwarayabonye rurimo rurayakoreraho iperereza ariko habaho gukora iperereza ariko hakamenya wenda ngo abantu baba bari mu gihugu se iperereza rikorwa mu ibanga ririya niko amategeko abiteganya ni ukuvuga ngo nyuma y'iperereza ababuze ababo bashobora kumenya ngo wenda baraha n'aha iyo iperereza rirangiye ibivuyemo bishyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha narwo rugakomeza uko amategeko agenda abiteganya hari indi baruwa biboneka ko yanditswe n'ubuyobozi bw'umudugudu wa rukingo ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka umuyobozi wa rukingo bwana jivensi kazimira asaba inzego zisumbuyeho ko zafasha madame jeanne murekatete zigafungura inzu ye mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana baburirwa irengero hirya no hino mu gihugu inzego z'umutekano zigahakana ko zitabafite bikazarangira zibagaragaje ibi bikunze kubaho cyane ku bakekwaho ibyaha bifite aho bihurira n'ibihungabanya umutekano w'igihugu reka bagira ubusajwi rya amerika i kigali
mu gihugu cya kongo naho amajana n'amajana y'abanyekongo babandanya guhunga bava mu turere dutandukanye tw'amajyaruguru ya kivu mu buseruko bwa repubulika demokarasi ya kongo bavuga ko bahunga imirwi itwaje ibigwanisho itandukanye irimwo nyatura hamwe na fdlr bamwe mu bahungira muri uganda bacika umupaka wa bunagana baraganira n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi mu gihe ingabo z'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo gikomeje guhasha imitwe y'inyeshyamba itandukanye ku butaka bw'icyo gihugu abaturage nibo bakomeje kugirwaho ingaruka mbi cyane zirimo no gutakaza ubuzima amakuru aturuka i Beni avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize abaturage batari bake bishwe n'inyeshyamba za EDF mu turere duhereranye na Beni nk'ahitwa Oicha aho hafi abantu makumyabiri bishwe batemaguwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu no ku cyumweru ibibaye nyuma y'aho ingabo za Congo FRDC zagabye ibitero bikaze ku birindiro by'uyu mutwe w'inyeshamba ziharanira ubutegetsi bwa kisilamu muri Uganda ariko akaba zimaze hafi imyaka makumyabiri zarahungiye mu mashamba ya Congo mu byumweru bike bishize FRDC ivuga kuba yarafashe bimwe mu birindiro by'izo nyeshamba ubu akaba zirimo kwihorera ku baturage mu turere turi hafi na Ruciro nka Bwito Itongo n'ahandi havugwa intera hamwe na Nyatura amajana akomeje gucika ahungira muri Uganda nk'aba twavuganye bamaze kugera ku butaka bwa Uganda tuvuye kabizo bari kwica abantu ubwo rero tugahitamo ko kugira batwice tukava twahunga tukaza bibaza ko bavanga ni abanyatura adohoye ari ukuza bagatemagura abantu nuko bakasubira mu mashyamba yabo bazaga ku manywa ni ayabo nijoro ni iryabo nitwa toto niyo yita toto mvuye itongo impamvu efudereri zagiye ziradukora mu mirima yacu bakajya baraza kudupiya tu buri munsi bagatuma turara hanze buri munsi abantu banje bose umugore wanje n'abana bose bagiye barabishe ndabantu ndabantu burandinda nje nyine guca nabonye rero k'imbere ndavuga ndi wenda nibura akanze nje aho abandi bari abenshi bagiye baravayo tu gucyo guca abashoboye twebwe tukagumya guhangaza tu turi kugira ngo turebe ko wenda twazabona agatekano bikananga bakajya baradusumbuwa tu buri munsi hari ubwo tuba turi mu murima bakadusanga mu murima twaba turi nko gukura nk'amateke bakaba barayashikaguje bakayajana ugasanga twebwe dusigaye inzara iri kugera ute iri kutwica muri ubwo buryo nk'umugende ati natwe turi abantu ntabwo muri abantu bo gutuma twebwe twicwa n'inzara kandi natwe dukeneye kurya bakaza bitwaje ibisu bitwaje n'imipanga n'abafite n'imbundatu bakatwirukaho bica muri ubwo buryo kubarekuza abafite intwaro ngo sohoka numara gusohoka barakujanye abimanirokoye baracikanyije bakiruka bakagenda barara mu binani nuko imana ikarinda kudufasha tugatsinda urwo rugamba mu busanza aho none ubu ngubu banari kubajana no mu mashyamba aho ngaho muri kanyamisango banarimo ibisambo bijya birasanga abantu mu mirima bikabiciramo ni inyatura kubaziza ubusa kubasanga mu mashyamba bakabiciramo muri ibyo biceho igisirikare cya Kongo kivuga kuba kimaze gushwiragiza imwe muri iyo mitwe cyane cyane urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR akanaba cyaratangaje ko kimaze guhitana bamwe mu bayobozi bakuru b'uwo mutwe hashize imyaka myinshi cyane Uganda yakira impunzi z'abakongomani kubera umutekano w'igihugu bityo akaba n'abahungira hano bavuga ko icyo bakurikiye cyane ari umutekano twumva ko impunzi ziri guturuka muri Kongo ziri kuza hano mu Buganda ko bazakiraga ukavuga ati noneho basika natwe tuje kugera ute tuje gupfira hamwe n'abandi mu rugo ukavuga ati yenda ntitugire amahirwe naho wenda aho bazatwakira wenda turebe ko twajyamo kabiri ni ukugira ngo barebe uburyo badufasha ku bwo kurya no gushaka umutekano ukurikije ikigo gishinzwe impunzi mu gihugu umubare w'abakongomani bakomeje guhungira muri uganda cyane cyane mu kwezi gushize umaze kwiyongera ubu bakaba bakira impunzi zirenga mirongo itanu ku munsi ziganjemo abagore n'abana bato ati kandi izi mpunzi zirimo n'abanyamurenge baturuka kure cyane bahunga ibitero b'inyeshyamba zibita abanyarwanda kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ibihugu byo mu karere nabyo bisa nk'ibirimo guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo cyane cyane ko yaherutse kuba inama ihuza abakuru b'ibisirikare b'ibihugu bitandukanye muri aka karere yabereye igoma biga kuri icyo kibazo perezida wa repubulika ya Kongo Felix Tshisekedi uherutse muri Uganda akaganira na mugenzi we ku bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi banaganiriye ku kibazo cy'umutekano muri icyo gihugu kandi banemeranya gufatanya n'ibindi bihugu mu karere kugikemura Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda tugarukiye muri leta zunze amerika aho ejo ku munsi wa tatu abagize akanama gashinzwe iperereza mu nama nshingamateka bumvirije kandi bakabaza ibibazo ambasaderi gordon sonland ku byazi ku birego byagirizwa perezida donald trump sonland ni umwe mu bategetsi ba hafi bavuganye na perezida donald trump ni mu ntumbero yo kuraba niba trump yarahimirije igihugu ca ukraine gukora iperereza ku munyapolitike joe biden inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerikano i washington yatunganijwe na veduste nshimirimana mu menyeshamakuru y'ijwi ry'amerika mu bihugu by'uburaya ambasaderi gordon sondland uhagarariye leta leta zunze ubumwe za amerika mu muryango w'ubumwe bw'uburayi niwe mutangabuhamya wa mbere wivuganira ku buryo butaziguye na perezida trump witabye akanama kayobowe n'abademokarate gasuzuma niba trump hari ikosa yakoze ryamuviramo gukurwa ku mwanya arimo nk'uko abandi batangabuhamya babivuze sondland yavuganye na perezida trump inshuro nyinshi kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza mu kwezi kwa cyenda ibyo yabwiye akanama bizafasha kumva neza niba perezida trump yarakoresheje nabi ububasha afite asaba leta ya ukraine kubanza gukora iperereza ku kigo cyitwa burisima gikora ibitangangufu umuhungu wa joe biden ushobora kuzahangana na trump mu matora akaba yarigeze kuba mu nama y'ubuyobozi bwacyo abadepite b'abademokarate ndetse n'abarepubulikani bamuhase ibibazo cyane cyane ko yisubiyeho ku buhamya yari yatangiye mu muhezo akavuga ko gufatira imfashanyo ya gisirikare ihwanye na miliyoni hafi magana ane z'amadolari bifitanye isano n'amaperereza perezida Trump yifuzaga nibutse ko mu kwezi kwa cumi yari yavuze ko ntacyo abiziho ariko ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cumi na kumwe ambasaderi Gordon Sondland yavuze ko amaze kumva abandi batangabuhamya byatumye yibuka bimwe mu byo yari yaravuganye na perezida Trump mu kwezi kwa cyenda yahise rero ahindura ubuhamya avuga ko noneho yibutse ko yabwiye umwe mu byegera bya perezida wa Ukraine akamumenyesha ko leta zunze ubumwe za Amerika zitazohereza imfashanyo ya gisirikare bakeneye niba Ukraine itabanje gukora iperereza ku kigo Burisma Sondland yatanze ubuhamya bwe mu gitondo akaba yakurikiwe na Laura Cooper wo muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Pentagon n'umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga David Hale naho kuri uyu wa kane abatanga ubuhamya ni Fiona Hill wahoze ari umujyanama wa Perezida Trump na David Holmes wakoze imirimo itandukanye irebana n'ububanyi n'amahanga ku wa kabiri abakora iperereza ku myitwarire ya Perezida Trump bamaze amasaha cumi n'imwe bumva abatangabuhamya abadepite bagize ako kanama bumvise abatangabuhamya bane batatu muri bo bakaba baremeje ko bumvise Perezida Trump avugana na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa karindwi akamusaba gukora iperereza kuri Joe Biden no ku muhungu we Lieutenant Colonel Alexander Vindman inzobere mu birebana na Ukraine akaba kandi mu nama y'igihugu ishinzwe umutekano yavuze ko ibyavugiwe uwo munsi kuri telefone bitari bihwitse kandi ko bitari bikwiye yavuze ko kuba Perezida Trump yarasabye ko hakorwa iperereza kuri Joe Biden n'umuhungu we ntaho bihuriye n'inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika mu rwego rw'umutekano kandi ko bitari mu ngingo we kimwe n'abandi bari bamuteguriye kugira ngo aziganireho na mugenzi we wa Ukraine kuri telefone Jennifer Williams umujyanama w'icyegera cya perezida Mike Pence nawe yavuze ko yumvise ibyavuzwe maze abwira abagize akanama gakora iperereza ko gusaba iperereza kuri Biden bitari bisanzwe kubera ko ari ikibazo cyagombaga gusuzumirwa mu gihugu bitagombye gushyirwa mu bubanyi n'amahanga Williams yavuze ko mu myaka cumi n'ine amaze ari umukozi ushinzwe ububanyi n'amahanga muri White House yumvise ibiganiro byinshi byakozwe n'abaperezida kuri telefone atari ko ntaho bihuriye n'ibyo numvise Trump yasabaga Perezida Trump n'abarepublikani bavuga ko igihe Joe Biden yari ikegera cya Perezida Barack Obama yabwiye Ukraine ko azafatira imfashanyo yagenerwaga niba adahagarika iperereza kuri ruswa yavugwaga mu kigo Burisma kugeza ubu nta kintu cy'uburiganya kigeze kigaragara kuri Joe Biden n'umuhungu we ndetse kuvuga ko Ukraine ishobora kuba yarivanze mu matora yo muri 2016 biri mu rwego rwo gushakira impamvu aho zitari abademokrate rero barashaka rwose ibimenyetso byakwerekana ko Perezida Trump yafatiriye inkunga ya gisirikare yari igenewe Ukraine agasaba Perezida Zelensky gutangaza mu ruhame ko yemeje gukora iperereza kuri Joe Biden na Hunter Biden ndetse bamwe mu bademokrate barega Trump ruswa icyaha gishobora gutuma avanwa ku butegetsi kiramutse kimuhamye Perezida Trump avuga ko imirimo y'akanama kamukoraho iperereza ari nta mumaro ko ari ukumwiyenzaho akagira ati nta kosa nigeze nkora inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'izuba hamwe na fasira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize mbigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.